muriko mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika ribandanya ibiganiro vyaryo mu kirundi n'ikinyarwanda baduteze amatwi namwe mucikangura namwe mugitangura kumviriza radiyo ijwi rya amerika twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fideni iyo ngabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya ni ku munsi wa gatandatu itariki mirongo ibiri n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini nyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwambi y'impunzi z'abarundi ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ejo kuwa gatanu icegera cy'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe intara ya afurika tibonage yarabonanye na ambasaderi mushasha aserukira uburundi muri amerika gaudence sindayigaya inama hagati yabo irangiye mugenzi wacu frederic nkundikije yarabajije ambasaderi gaudence sindayigaya bimwe mu byo yaganiye nawe nk'uko mubizi nta minsi myinshi ishitse iheze nshitse ngaha hanyuma rero icegera cy'umusekreteri d'eta tibor naji bwari ubwa mbere tubonana ahanini rero kwari ukugenda ngo tubonane tuvugane tumenyane mugabo murazi yuko ni nka kurya kwacu mu kirundi iyo umuntu abonanye n'umuntu baravugana amakuru nabyo rero twahise turavugana rero ambaza ivyerekeye uburundi nuko imigambi turavugana ivy'akarere kuri ivyo bibazo nyene vyerekeye Burundi mwa mwavuganye iki kuvyerekeye umutekano turazi ko mu misi heze perezidansi ya amerika yongereje ikiringo c'umwaka ingingo eka zijanye n'umutekano mu burundi ingingo zo mu bihe bigoye igihugu ingingo zituma abanyamerika batigenvera mu burundi kuri icyo kibazo cy'umutekano mu burundi mwakakivuze kuiki imbere y'uko nishobora kuri icyo kibazo mbere kuko sino nacyo twahereye ko yatanguye gushima nini ingene uburundi bwitanga ku byerekeye umutekano w'akarere kuri ibintu byiza muri amisom ati kandi murakora ibintu byiza cyane ku byerekeye guteza imbere amagara y'abantu mu bintu byo kurwanya sida kuri icyo rero wari ubajije uti byerekeye umutekano twavuganye neza yuko kandi ndamubwira yuko uburundi bw'uno munsi muri bibiri na cumi n'icyenda turi turaheza ahantu kuko nk'uko mubizi kujya kuntu babona uburundi kiriya gihe ari nabyo banditse namubwiye nti ibyo si byo twabandanya dukorera ko kuko ibintu byahindutse ni byinshi icyo twacumvikanye ko mbere aranambwira ati yuko afise umugambi wo kuza utemberera muri afurika akazoca rero aboneraho ngira ngo no gushika iwacu burundi akabwira ngo nawe nyene avyibonere tubwiye kuri ico kibazo c'umutekano mwavuze kandi ko mwavuganye vyereke intara uburundi mu misi heze eka nyuma yaho habere igitero mu kwezi kwa cumi tariki cumi na zitandatu n'itariki cumi n'indwi ikibazo ntitwari kukireka kuko yari asanzwe akizi kandi ni vyiza bwira ngo akimenye ni vyiza bwira ngo abantu bose babimenye kuko uburundi nk'uko nawe ndamubwiye twebwe nta muntu n'umwe dushaka gusotora ari nacyo gituma nk'uburundi na twebwe ntitwokwemera abadusotora yabuze rero ati muri ino minsi yatinze hanyuma nti ko wumva rero ntibyo bintu ariko bimeze nti kandi ijya ntara na mwebwe murayizi nti agifashe amazi atararenga inkombe leta y'uburundi yaravuze neza yuko bene bijya bene ijya ngendo y'ibihugu bibanyi iteza guhagarara kandi twifuza yuko yohagarara uyu mutegetsi yabivuze ko iki yabuze neza yuko ivyo yari asanzwe abizi yuko kandi bazokora uko bashoboye kugira ngo baterere agacumu kumwe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo muri iki gihe kandi hari amakuru avugwa yerekeye itangazamakuru hariho amenshi amakuru abiri bafunzwe hariho nk'uko mubizi iradiyo imirongo umurongo wa fm w'iradiyo ijwi rya amerika wugawe eka n'iradiyo bbc ikaba yarugawe ivyo bibazo mwabivuze kwiki ivyo bibazo ndasubiyemwo uko muriko murabimbaza tweho siko tubivuga nta amaradiyo mu burundi murazi yuko ariho murazi yuko hariho n'ikigo sense kijejwe ingene akora iyo rero habaye ingorane sense rero niyiheza ikaja hamwe n'ayo maradiyo wavuze bbc uravuga voa la voix d'amerique bene abo rero catumye haba uwo mwumvikano muke gushika naho bababwira bati ubu rero muzosubira kuza murasamirana ngaha kuri buno butaka bw'uburundi bigiye mu buryo ivyo rero nivyo twasanze bene amaradiyo bovugana n'ico kigo sense kugira ngo babikure mu nzira godonse sindagaya ambasaderi aserukira urundi i washington muri leta zunze ubumwe za amerika mwakoze ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika nanje ndabashimiye ndashimiye n'abariko baratwumviriza bose radiyo ijwi rya amerika i washington dc abanyamurenge n'inshuti zabo babandanya kwiyamiriza ubwicanyi babandanya gukorerwa bamwe mu baba mu bubirigi ejo kwa gatanu bagiriye imyiyerekano imbere y'ingoro y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi bagiriza imigwi ya red tabara na forebu mu bakora ubwo bwicanyi prosper baseka bideri umwe mu banyamurenge bari mu myiyerekano imbere y'ingoro y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi yavuganye na venuste nshimiyimana imyigaragambyo yari igamije kuvuga ikibazo cy'ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge imurenge cyangwa se muri sud kivu abari mu myigaragambyo bateguwe n'inyandiko zishyikirizwa umuryango w'ubumwe bw'i burayi ndetse n'izindi zishyikirizwa ububirigi leta y'ububirigi kugira ngo bamenye ikibazo uko giteye banarusheho no kuba bashira igitutu kuri leta ya kongo ndetse n'akarere muri rusange kugira ngo buriya bwicanyi buhagarare urebye n'ibyo ngibyo byari bigamijwe kuvugwa none se kubera iki mwagombye kujya kwigaragambya imbere y'inzu y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi aho kujya kwigaragambya imbere y'inzu ya kongo mu by'ukuri uwabyumva yakwibaza icyo kibazo ariko mu myandiko inyandiko twatanze zigaragaza ko leta ya kongo ifitemo uruhare niyo mpamvu kujya kuri leta ya kongo kandi leta ya kongo amezi menshi arashize tuyibwira ko igomba kurinda abaturage bayo ariko nta kintu ikora kugeza n'aho bamwe mu basirikari yewe ntawabura no kuvuga ko n'aba n'abayobozi bamwe ba kongo bafitemo uruhare kuko ntabwo byumvikana ko abantu bicwa muri metero muri kilometero imwe hariho ingabo za kongo ibyo rero tukavuga ko nta mpamvu yo kujya kuri leta ya kongo n'ubundi irabizi kuri ambasade ya kongo ahubwo twagenda ku muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i burayi kuko bashobora kuba batazi ikibazo cyangwa bakizi nabi niyo mpamvu twagiye hariya kuko bafite ubushobozi buruta ubwa kongo kuko nk'uko mubizi ziriya ntambara zirimo ibihugu byo mu karere ntawatinya no kuvuga ko na leta y'u rwanda irimo muri biriya bibazo niyo mpamvu rero tutagomba kugenda kuri kongo kuko kongo yo tuzi neza uruhare rwayo na pozisiyo yayo muri kiriya kibazo niyo mpamvu rero twagiye hariya atari kuvuga gusa ubwicanyi ahubwo no kubwira ko ikibazo giteye kuko ntibakiza hari aho uvuze mu kanya y'uko udashidikanya ko leta y'u rwanda ifite uruhare mu kiriya kibazo cy'abanyamurenge byumvikane neza washatse kuvuga iki mu by'ukuri ku bantu badakurikirana kiriya kibazo batekereza ko ari ibanga ariko nta banga ririmo raporo zirahari hari raporo y'umuryango w'abibumbye kariya kanama gashinzwe amahoro ku isi gafatikanyije na human rights ndavuga ririya shami rishinzwe uburenganzira bwa muntu bagaragaje neza ko abantu bariho bica abanyamurenge barimo barimo imitwe yatorejwe mu rwanda kuko uyu munsi abantu bica abanyamurenge ni redi tabara ni forebu ni efuperi na mayimayi iyo tuvuga u rwanda rero ntabwo ari ukurwanga nta n'ikindi kibazo dufitanye narwo ariko ikibazo ni uko iyo mitwe iyo ngiyo tuvuze kandi ariyo yatije umurindi mayimayi ko mayimayi abanyamurenge bari basanzwe babana nayo bak- bakarwana nta mbaraga yagiraga nta na rimwe mayimayi yari yakagera ahantu ubu nyine igeze ndavuga aha- ahantu imaze gufata ahantu imaze kwigarurira amazu imaze gusenya abantu bamaze kwicwa ntabwo n'igihe cya- abantu babaye mu gihe cya murere eh, bavuga ko byenda gusa ndetse bibirenze kuvuga rero ko eh, i- izo mbaraga nta handi zaba zaravuye ari ku rwanda ni uko du- dushingira kuri raporo ya un ivuga uruhare rw'iriya mitwe iri muri congo ariko kandi yagiye muri congo ivuye mu rwanda by'umwihariko redi tabara niyo ikunze kuvugwa kandi n'ibimenyetso birahari hari abantu bagiye bafatwa bavuga Uh, mu barwanyi ba redi tabara bavuga ko uh, batorejwe mu rwanda bavuga uko byagenda bivuze kose aho ba- ba- ayo makuru arahari nta nta banga rihari ku bantu bakurikirana biriya bibazo Uh, mu magambo makeya ni uko nakubwira bwana venisi prosper baseka bideri ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze cyane bwana venisi turabashimiye bagenzi bacu ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika ubu ni wa mwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda harabandanya inama y'igihugu y'imishikirano ku nshuro ya cumi n'indwi ku munsi wa kabiri iyi nama iba- ibiganiro eh, biribanda ku ngingo yerekeye ku munsi- kuri uyu munsi yerekeye umuryango utekanye eric bagira ubusa ari ku murongo wa telefone ariko arakurikirana iyi nama Eh, eric turi kumwe ku murongo uranyumva
ndakumva oriyane Mm. amahoro neza eric wowe tubwira mu ncamake u- ibiriko birashikirizwa muri iyo nama ah, muri make aho bigeze
Ah, ku munsi wayo wa kabiri w'inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya cumi na karindwi nk'uko umaze kubivuga kuri uyu munsi wibanze uruhare rw'umuryango utekanye mu kwishakamo ibisubizo birambye aha barareba mu cyerekezo noneho gishya kuva mu bihumbi bibiri na makumyabiri bibiri na mirongo itanu ni ukuvuga n'imyaka mirongo itatu igihe u rwanda rwari rwarihaye imyaka makumyabiri ku ikubitiro rero abategetsi batandukanye bari bari imbere batanga ibiganiro barimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko mu gihe gishize bigaragara ko uruhare rw'abanyarwanda mu bumwe bwabo bwabaye ingenzi avuga ko kuri gahunda za leta yashyizeho zo ziteza imbere abaturage zirimo nka vup ni ukuvuga vision umurenge porogaramu ni gahunda zifasha abakene zirimo na gira inkango zabashije kuvana abanyarwanda ba- bakaba muri miliyoni zababashije- zabashije kubavana mu bukene ni uko kuvuga rero ku ruhande rw'umuryango utekanye baravuga ko muri rusange barebye ababyeyi bapfaga babyara bamanutseho mirongo inani ku ijana ah, n'icyizere cyo kubaho kiva ku myaka mirongo ine n'icyenda kijya kuri mirongo itandatu n'irindwi nubwo biri uko ariko nanone haracyari ibibazo bikibangamiye umuryango nyarwanda birimo igwingira ihohoterwa ry'abana b'abakobwa amakimbirane mu miryango ndetse n'ibindi ariko nanone hakagaragazwa gahunda zashyizweho n'ubutegetsi zirimo utugoroba tw'ababyeyi ah, ziswe za marayika murinzi ndetse n'izindi aho ababyeyi bahura bakaganira ku bibazo byugarije umuryango Mm. Eh, hari none inzitizi cyangwa intambanyi baba baganiriye ko n'uburyo bwo kuzikemura
Ah, muri rusange nk'uko nari maze kubikubwira n'izo z'ihohoterwa zikiri mu bana b'abakobwa ndetse n'ibibazo by'igwingira n'amakimbirane mu miryango ariko Mm.
bakavuga ko aka igisubizo kubera ko turebye nko mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ngo hari abana babaga mu bigo by'imfubyi basaga ibihumbi magana atatu mirongo inani Mhm.
ariko ubu mu buryo bugaragara ngo bagiye bagabanuka mu- Mm.
eh, haracyari ikibazo cy'iterambere kubera ko ngo hari imiryango magana atanu igisindagizwa na leta Mhm.
haba mu kubamenyera uko biga uko bivuza Mm.
ariko nanone bafatiye ku kuba hari ibihugu bya rutura byagiye bitera imbere Mhm.
baf- bashingiye wenda nka singapore baravuga ko mu myaka ya za mirongo itanu mirongo itandatu yinjizaga amadolari mirongo cyenda ku mwaka Mhm.
ngo adashobora kwambara inkweto Mhm.
ariko ahagana mu ahagana mu- mu myaka ya za mirongo cyenda Mhm.
ah, ngo yinjizaga amadolari ibihumbi nabo imyaka mu myaka mirongo itatu ba- bafite n'icyerekezo cya makumyabiri makumyabiri makumyabiri mirongo itanu ngo bazaba binjiza byibura umunyarwanda yinjiza nk'amadolari ibihumbi cumi na bitanu mu ba- mu madolari y'abanyamerika Mm, muri uko gukemura ibibazo baba bavuze ah, ah, uburyo bwo kwinjiza amafaranga ku bakiri bato ba- aba- abanyeshuri bavuye mu ishuri hari ibintu bijyanye n'ubuzi baba bashitse ko kugira ngo ah, u- uburyo mu muryango bwiyongere
Ah, ibyo ntabwo babivuzeho ahubwo byagiye bigarukwaho ku munsi w'ejo ubwo batangizaga inama y'igihugu y'umushyikirano bavuga ko hari gahunda za hanga imirimo zashyizwe hirya no hino mu ntara ndetse no mu turere by'igihugu aho gahunda ya leta ari uguhanga byibura imirimo ibihumbi magana abiri kuri buri mwaka ni imirimo idashingiye ku buhinzi ya mirimo maga- ibihumbi magana abiri ariko kugeza n'ubu ngubu bigaragara ko leta ihanga ibihumbi ijana na mirongo itandatu mu bihumbi ijana na mirongo itandatu bigahita byumvikana ko hakiri ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko kuko muri bya bihumbi magana abiri biteganijwe ibihumbi mirongo ine nta kintu bafite cyo gukora Mm, urakoze cyane rwose eric bagira ubusa
ndagushimiye cyane
kuri telefone kandi dufite eugenie eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego agakamuntu ndikiriza ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe eee eee none mwebwe muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya dukubitire muri kongo impunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya rusenda riri muri repubulika ya demokarasi ya kongo zivuga ko zigiramiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza kuko amatuyo yahora azana amazi muri rurinda yabomowe n'imvura yari imaze iminsi igwa ni inkuru imenyesha amakuru b'ijwi ry'amerika vedasite ngabo i rusenda zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri site ya rurinda zivuga ko zugarijwe n'ikibazo cy'ubukene bw'amazi kuko zari zisanzwe zivoma usanga nta mazi ari mu matiyo ariko umanutse ku mugezi wa rusenda usanga abana n'abagore bari kuvoma amazi mabi kubera kubura uko bagira yarakoze francine twamusanze ku mugezi wa rusenda ari kuvoma ikibazo cy'amazi iyo tuyavomye abana usanga ariko barayavuruga mara hagatembamo ibintu bimeze nabi nyine ibintu byinshi nyine amazi ugasanga ni amazi mabi twakoresha nyine amazi mabi atameze neza iyo tuyanyoye turindira yakabanza hagatonganuka hanyuma tukabona kunywa mugabo ntiyatumerera neza mu mubiri sibomana odasi ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka mirongo irindwi y'amavuko nawe yemeza yuko ikibazo cy'amazi ari ingorabahizi ku mpunzi z'abarundi ziba muri site ya rurinda n'ikibazo cy'amazi kirecuye kiraturengeye kuko aho twebwe bamwe bamwe tutakishoboye tuvoma rusenda kandi rusenda ni indwara abafise utugara baragenda mu rusenda iyo hakurya bakazana mu- mu- indu- induze y'amazi y'ibomba bakanywa twebwe natwe tutishoboye tutagira amago- amagara ni rusenda tunywa nta yindi nacyo gihe bakidufashe ngo badukorere amazi abe meza kubera ubukene bw'amazi buri muri village ya mirongo itatu na gatatu mirongo itatu na kane mirongo itatu na gatanu na mirongo itatu n'icyenda ndetse na mirongo ine abakoresha amazi y'umugezi wa rusenda bavuga yuko bafite impungenge z'indwara bagenda bandura bitewe no gukoresha aya mazi mabi zabibu shukuru nawe akoresha amazi y'umugezi wa rusenda duhura n'ibibazo by'indwara hari aba- agwara gucibwamo kubera amazi na- na- n'amacafu urabona uruzi rurafise imyanda amabyi barameseramo isabuni bakamesuriramwo ugiye ku- kuvoma ugasanga imyanda yuzuye kandi n'ubuyoka bwinshi buba mu mazi Ku- abana kunywa ya mazi bakafata n'indwara yo gucibwamo mukora iki kugira ngo mubone amazi yo kunywa none Wa- ababishoboye baca bazinduka mu gatondo kare kare bakagenda kuvoma rusenda n'abaganga hari igihe badufasha bakatuzanira ibinini bagashyira mu mabido tukabura kuronka amazi yo kunywa meza naho atari uko tubinywa nyine gutyo dufashe indwara yo gucibwamo tukajya kwa muganga ese ni iki ubuyobozi bw'inkambi buvuga kuri iki kibazo cy'amazi kiri mu rurinda ijwi rya amerika ryavugishije manuel ntirampeba umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu rusenda ikibazo cy'amazi yo mu rurinda gisa n'icyaratunaniye kuko iyo tugishikirije abantu ba adesi aribo bakurikirana icyo kibazo cy'amazi ngaha mu ikambi batubwira ko bagerageza iminsi yose ariko nabo bafite ikibazo cy'itiyo ikunda guhura n'amazi iyo yuzuye uruzi rwa rusenda ruca ruyikora ko igaca ifungukaho bayungiye bigatuma amazi adashobora gushika mu rurinda ni kuri ubwo rero urumva twe tuguma dusaba dusaba kugira ngo turabe ukuntu byoshoboka icyo kibazo cyo mu rurinda naho nyine gishobore kuba cyoshoboka ingorane zihere aseri rero gush- uyu munsi yatubwiye ko bagomba bakubitange iyo bishoboka byose kugira ngo barabe ko ikibazo gisanzwe kiri mu matongo y'abakongomani aho iryo tiyo rica ko hokorwa ibarabara iryo barabara naryo rero rikaba ryoza konona iyo mirima y'abandi aricyo cyatumye bene imirima batemera si ubwa mbere iki kibazo cyo kubura amazi kivugwa muri site ya rurinda ahubwo n'umwaka ushize amazi y'umugezi wa rusenda yaruzuye bitewe n'imvura atwara amatiyo ahuza site ya rusenda na site ya rurinda vedaste ngaboko bw'ijwi rya amerika mu rusenda mu ntara ya kivu y'epfo
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
radiyo ijwi rya amerika amakuru arabandanya mu kiringo kiri munsi y'amezi atandatu uburundi buratunganya amatora y'umukuru w'igihugu ni amatora ariko yitegurirwa mu gihe bamwe bafise impungenge ku cuka ca politike kiri mu gihugu mu kiganiro cyihariye mugenzi wacu diane ninahazwe yagiranye na gervais rufikiri yigeze kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu mu burundi akaba yananabaye n'umukuru w'inama nkenguzamateka n'umwe mu banywanyi b'umugambwe sende n'umwe mu mugambwe n'umwe mu banywanyi b'umugambwe sndd fdd babaye mu ba mbere biyamirije iyindi manda ya perezida petero nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yagarutse ku co agona ku cuka kiri mu gihugu naho abategetsi b'ubu badashaka kubyemera mu mvugo baza barabihakana uruhagarara rwadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko n'ubu rugihanze abarundi rwarasize uburundi n'abarundi mw'imvune niniya cyane Eh, ubutunzi bw'abanyagihugu n'igihugu byaragabanutse cyane igihugu kirabuze amahera y'agaciro urwaruka ubu ruri mu iheburo indongozi z'uburundi bari bakwiye ahubwo gushyira umwete bakemera yuko byabagoye cyane cyane rero bakareka gufatira abanyagihugu amaboko imugongo eh, babazirikira mu nzira idashika eh, cyane cyane mu kugira ngo bashobore kuja mu matora adakumira eh, amatora atunganijwe neza abarundi baguma biziriwe eh, byerekana yuko iki kiringo cabaye intambamyi niniya cyane ku burundi n'abarundi ibiharuro biravyerekana banki y'isi yose cyangwa izindi nzego zikomakomeye ku isi eh, iyo ziriko ziragira urutonde rw'ibihugu mu bijanye eh, n'umutekano mu bijanye n'ubutunzi mu bijanye n'agatekakazina muntu eh, uburundi muzosanga buri inyuma mu kanya mwari muvuze gato ivyerekeye amatora muri ico gihugu c'u Burundi hari amanama atandukanye yagiye araba mu runani Senared rutavuga rumwe na leta y'u Burundi kandi namwe bwe murimwo muri urwo runani izina ryanyu ryari ryaravuzwe mu bari bavugwa biteguriye gutahuka mu gihugu c'u Burundi ayo makuru yariyo canke byarigeze kuvugwa hari mu kwezi eh, k'umunani no mu ntango zo kw'icenda twari twashize ubwoba kireka tugende twubake igihugu cacu mugabo twasanze abatavuga rumwe na leta bagiye baratotezwa barangazwa hari impunzi zibaza baba hafi igice c'umuriyoni ziri hanze harimo indongozi z'abarongoye imigambwe abarongoye amashyirahamwe yigenga bari barongoye amaradiyo yigenga nabo bose barahunze abandi bariyishuye uburundi ivyo rero nizo ntambamyi nyamukuru bihagaze yuko uri ku butegetsi afise ubwoba bw'uko eh, abatari ku butegetsi bomusita uwutari ku butegetsi nawe afise ubwoba bw'uko abari ku butegetsi bamugirira nabi ndetse no ku mwaka ubuzima bakaba umwaka ubuzima nizo rero nizo ntambamye bwatumye n'ivyo biganiro bidashika eh, nk'uko twe twari tuvyipfuza kugira ngo tuje gufasha igihugu cacu c'uburundi A- hanyuma muri urwo runani Senared naho nyene nubwo mutaruvugira mu rurimwo ruzokwitabira ayo matora canke erega hasanzwe hariho abanywanyi ba senarede bari mu burundi kandi b'imigambwe barongoye n'imigambi bari mu burundi Eh, ni ibisanzwe yuko baheza bakaja mu matora bakagerageza ku- gusitana kugira ngo hagire igihinduka mu vya demokarasi Eh, bisaba inguvu zininiya cane mu bihugu cane cane birangwa no guhonyora ku mategeko kutubahiriza umwidegemvyo w'abantu ivy'umugambwe CNDD FDD eh, nubwo mutaki urimwo mwarabikurikiranye murabizi mwari muzi ngene uwo mugambwe wari utunganijwe abenshi bariyumvira bati mbega umukuru w'igihugu c'u Burundi azokwitoza canke ntaritoza narirya uwo mugambwe utaratanga umukandida wayo gushika ino saha Eh, muri mubemera ko atazosubira kwitoza ivyo oh, novuga ko tuzovyemera tubibonye si ubwa mbere hashobora kuzoba havuzwe ibintu mugabo mu nyuma eh, bigahinduka vyumvikana yuko rero eh, atawosya bwose kandi noneho kutitoza ni kimwe kugira ngo uburundi burongogwe neza ico n'ikindi sinibaza ko abarundi bo boshira amaso mbega azohava canke ntazohava nkuko umenga eh, ntashobora wenyene kwisubiriza n'uwushobora kubandanya ivyo yahora akora ico rero nico gihugu nyamukuru co kuraba eh, yuko by'ukuri hari hihinduka nyezina rishobora kuba iryo naryo ryoshoboye kuba iyo amatora aba yobaye mu mwidegemvyo Eh, ariko nk'uko bigaragara murabona yuko umugambo uri ku butegetsi uri kuranigana kugira ngo ugume wiziziye eh, urubuga rwa politike eh, cyane cyane mu kugara inzira eh, z'abo batavuga rumwe ivyo bi- navyo bigaragara kandi mwitotezwa eh, ryama ririko riraba ry'abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe eh, n'umugambi uri ku butegetsi ivyo byose ni ibimenyetso bibi cyane eh, vyerekana yuko aya matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ateye amakenga ateye amakenga nubwo yuko jewe sindaba ngo mbega hazoba hari inde ni ukuraba by'ukuri mbega hazoba by'ukuri ihinduka ivuye muri ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ryoha ugwizere abarundi ko bagiye kuva mu njyane zabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, bakava mu ngorane zijanye n'ivya- vy'ubutunzi eh, bya politike eh, uburundi bugasubira bukagira eh, izina ryiza mu makungu bukizerwa n'amakungu bukagira imigenderanire myiza n'ibihugu byose bibanyi Eh, nico nico jewe co ndaza ishinga eh, gusumba kuraba eh, kuraba ngo mbega naka niba azohava canke azohaguma Javier Fikiri mwahoze muri icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi mukaba mwarigeze no kuramutswa inama nkenguza amateka y'ico gihugu turashimire cane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika murakoze rwose namwe ndashimira rero mwe mwese mwaduteze amatwi nshimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na mukbel yamfashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro muri studio gatanu mwari muri kumwe na oriane itangishaka ndabashimiye mwese ndabasaba kubandanya mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika
ababandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha cumi na zibiri murakurikirana ikiganiro cy'umuziki tubashikiza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha
yubatse neza